hello my country pipo how una dey o i greet una according to una time dis is morin gist tv yes So my pipo i don land i don show this na our alpha female the ashley aka mama lawo hey mama lawo don land like land rover for naija o since wey be say mama lawo come back aka our alpha female ashley beautiful ashley hmm ashley just dey intimidate them, oh she don't go refuel her tank she don't go refuel her tank oh my people. her tank can I be the pound sterlings ashley come come they intimidate everybody for palace oh are in white and white I know say hmm Now she be the pretest of the uh, how do they call these people? Where we say then they do sacrifice yes so oh. they carry calabash They follow oni of ife Don't tie her cowrie guard yourself, white and white like all dis uh, ogboni people. she no send she love her culture so much alpha female no wan hear oh. alpha female now my people the wahala wey be say female carry come here eh? una know say ashley na small body big engine dem say ashley don come oo oh. say marian don shockin hersef marian say abeg abeg abeg make dis obatala eh, festival be na obatala festival make e kon do finish o oh. make dis eh, mamalawu come comot for palace o say she no she no get power for efcc matter una no say eh, ashley get power na so ashley follow oni of ife go um, go worry go do im e own sacrifice eh, hey no be small thing o dem say since when e be say ashley come back na so oni of ife dey ginger dey ginger because hey, eh, actually know how to finish work o dem say this morning as ashley wake up na so e go o go start incantation májẹjẹ májẹjẹ orí mi ẹ hey, ọba adémúlà ọba dis ọba gbogbo ti gbó hey. na so they say tobi just dey look am say see am sabi sabi all of them say abeg abeg make she come dey go na only she and ronke just dey agree small because according to report they say ronke na her cousin uh, they say eho two cousin cousin marry one man so my people not be small thing o oh, um, actually they turn nerves because some people i been post video before where actually go worry with oni of ife when they go visit uh, olugbosere of worry, which is a uh, ayiri emami some persons can't come my page can't talk say my channel for the comment section can't talk say me are dey lie say actually no dey naija hey, <laughs> eh, i go play on a video Actually, dey naija He dey for the festival na so she dey show herself she dey show herself in fact eh when i look this dis uh, obatala festival wey be say dem dey do na say show naomi no fit fit in for no wonder naomi leave o oh. naomi cannot fit in in this kind of thing now He cannot fit in in this whole setting make oni of ife abeg free her free her free her abeg make he free her free her free her but one thing wey i be say i know for this life be say everything wey we say it happen there is a purpose there is purpose for everything there is a season for everything and god know why He bring queen naomi come that palace Now the truth be that maybe god want god don't say and say na through naomi na only of I go take get son na I make am send eh, send queen naomi to that palace because when the baby they come out they come they open mouth they say the marriage for no hole at all at all two of them are two parallel line two of them they cannot then be from different uh, this thing fine but god they use the things of the foolish they confirm the wise sometimes our ways are not the ways of god you see and so our ways are not the ways of god so as you are telling me now you are, they are telling me say queen naomi for no marry oni of ife that means oni of ife for never seen get boy picking up till now leave all those on that they say only of are born twins where the twins big, who born the twins That just na big lie if only of ife get twins we for don't hear am moses elafere for do announce answer. That one not be truth alright my people, i go want make una watch this video this festival When it be say ashley come all the way from from uk to come witness and to come help oni of Ife to carry out to perform some kind ritual some kind sacrifice because na Ashley out of all the queen na Ashley na im gather heart as una see am so she get mind then she get heart if dem say make make e enter inside shrine inside the the juju of the juju she go enter she no dey fear she cherish her culture well well so that is why oni of Ife hmm, Ooni of Ife eh, he love Ashley i no tell una he like Ashley yes When I forget that, he like Ashley. Anything when they has to do with festival, Ashley must show. You go must send for Ashley, say, may Ashley show. Even though Ashley no no want to come, he go sponsor Ashley, he go say, may Ashley show. Because Ashley go come putting life into the thing. He dey see am so? So now the thing wey be say Ooni if I take like Ashley be that. Alright my people, What we watch this uh, video clip, can I see the way Ashley they they perform ritual and they they happy for the festival so una go see everything then my people know sometimes i just say the ways of god is not the ways of man Now me no fit fitting into this setting at all una go see here only of they dey pour libation to the gods of the land one big head god like that That's so they pour the thing They talk ah no naomi cannot fit in at all no go fit fit in because of her faith All right, my people make we watch this video All right, my people na Maureen Gist TV be this yes this now the Obatala festival Obatala festival wey be say dem dey do na go see where Ooni of Ife na dey pour libation give the gods of the land dey pray for the betterment of the um, the people of Ife kingdom inside this video when I go watch I go see see where um, yes the guy dey the afa dey pray una go see ashley for this video wey ashley dey do her own as the mamalawo of the whole gbazgbos i think make una watch my people if una see what these people They do una go see say our beautiful queen naomi for no just fit fitting into this whole parapet stuff because oh, if una look very well This thing wey be say dem dey do here e dey contrary to her faith and wetin dem dey do so if una see ashley ashley i think ashley um, dey flow very well because ashley no send whether na ashley na even lead down sef i no know i go check very well o abi na ashley be the person wey dey pray sef but e no know yes una don see am na see am uh -huh. i no even know e be like say na ashley be that too? i don't know my when i check am well o actually na im lead am dey so i dey check am i dey check the video i never really fit if i na whether na she but i see see her when she dey dey dance dey dance dey dance dey dance so i dey suspect say na she be that. Alright my people, make una enjoy the video, make una watch. also guys so make una see ashley yes ashley dey for center na she be that. dey do wetin she knows how to do best alright my pipo in case you never subscribe make you subscribe i go dey bring una more gist una have a nice day bye.